mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika abatangiye kutwumva muri uyu mwanya namwe mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika kuva mu gitondo cy'uyu munsi wa gatandatu mbanje kubasuhuza hano i washington muri kumwe nanjye Etienne karekezi ntibisanzwe kuri uyu munsi ariko nizeye ko muze kumenyera ko mugenzi wacu Thomas kamirindi yaba yafashe akaruhuko kuri uyu munsi wa gatandatu azajya baganirira mu yindi minsi uyu munsi rero muranyihanganira nk'uko bisanzwe reka dukomeze ibiganiro byacu by'uyu munsi twumva ikiganiro muri isanga cy'umwihariko kibanda cyane uyu munsi ahanini reka mbabwire ni ku bitekerezo byanyu ni ibyumviro byanyu ariko nanone tugaruke cyane ku makuru y'ingenzi yaranze yabaye mu karere k'ibiyaga bigari mu rwanda mu burundi ndetse no muri afurika y'uburasirazuba ni ikiganiro muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
nawe rero aho uri hose mwese ntitwavuga aho muherereye muri uyu mwanya ku bakora ikiganiro cyacu muri isanga ikiganiro cyanyu hano i washington etienne karekezi ese wowe aho uri aho iwanyu aho uri hose ntituvuga aho ariho uri muri uganda muri tanzania muri kenya i nairobi n'ahandi n'ahandi yewe nawe uri mu nkambi y'impunzi cyangwa se inkambi cyangwa se inkambi y'abakuye mu byabo n'umutekano muke aho uri hose uri mu burayi uri muri australia uri muri amerika yewe n'ahandi hano muri amerika ubu ikibazo cy'ingenzi gihari ni ikibazo cy'ubukonje ubukonje bumwe burenze kamere ese muzi ni firigo ni ukuvuga bwa bukonje niba ushyize amazi hanze arahita ahinduka ibuye utamena ni ubukonje bukabije ariko kuri uyu munsi muradushyushya tutaramane kuri uyu munsi aho byifashe bite turabararitse ubu rero noneho mbabwire ko nimero dukoresha uyu munsi ya watsapu mwakoresha kuri uyu munsi mu biganiro byacu ni rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe twizeye ko iwanyu abenshi muri hanze mwota akazuba muri ku mazi murimo kugenda muri ku muhanda cyangwa se uri mu modoka waba ufite telefone yawe igendanwa waba ufite telefone isanzwe yindi cyangwa se uri ku mudasobwa yewe nawe uri kuri radiyo turakuraritse muri uyu mwanya ikiganiro muri sanga kiribanda kandi no ku muziki inosa kimenyi hariya kuri tekinike inosa wabagwira iki
Thank you, my God, thank you today. And I thank you tomorrow. For your love, I thank you, my God. Oh, man, I thank you today. Thank you, my God, thank you today. And I thank you tomorrow. You never disappoint, oh, my God. Oh, man, I thank you today. Every time I wake up in the morning, another day, another blessing. When I lose my job, I never worry. Because I know the plans are better. When the landlord come and knock on my door, and I know today I got no money, and I cannot afford food for my kids. I know tomorrow will be better. I thank you, God. oh. Thank you, my God. Thank you today. things follow me every day. Another contract, another payday. Even if I can't afford food for my kids, I know tomorrow will be better. Thank you, my God, thank you today. And I thank you tomorrow. Oh, for your love, I thank you, my God. Oh, oh man, I thank you today. Thank you, my God, thank you today. And I thank you tomorrow. You never disappoint, oh my God. oh. Oh man, I thank you today. Yo man, I do sing it up for me. Do sing it up for me. Ni mani taura kusenga. Yo man, I do sing it up for me. Sing it up for me. Ni mani taura kusenga. Thank you, my God, thank you today. And I thank you tomorrow. For your love, I thank you, my God. Oh, man, I thank you today. Thank you, my God, thank you today. And I thank you tomorrow. You never disappoint, oh, my God. Oh, man, I thank you today.
umuziki umuziki uyu munsi niwo uturanga cyane ko bavuga mu kanya cyane cyane ko hano harakonje dukeneye abantu bafite ingufu n'ubushake bwinshi kugira ngo tuganire kugira ngo twese tuve mu bwigunge no mu bukonje namwe aho muri hose icyo mwamukora cyose muri uyu mwanya icyo nabwira gusa ni uko tubatumiye kuri radiyo ijwi ry'amerika ni radiyo mudatenguha mwihitiyemo muri uyu mwanya mbere yo gukomeza ariko mbere yo kwakira amatelefone yanyu no kwakira ibitekerezo byanyu reka mbibutse muri ga- make cyane zimwe mu nkuru zaranze icyumweru ariko cyane cyane tugaruka kuri wowe umuhinzi umworozi ni wowe uhinga imyaka ni wowe ugaburira abantu benshi batuye akarere k'ibiyaga bigari reka mpere ku nkuru twibanzeho mu rwanda ku bijyanye n'abahinzi b'ibirayi mu rwanda rero nyuma y'uko leta yatangaje ibiciro by'ibirayi kuva ku muhinzi kugera ku muguzi wa nyuma abahinzi bakomeje gutakamba kubera igihombo gikomeye babona ko baba- bibaviramo ibiciro byashyizweho bi- ntibirimo kubahirizwa urebye mu nzego zinyuranye abandi nabo baravuga ko ibirayi byeze birimo kuburira mu mirima kuko uburenganzira bwo gusarura ibyeze nabwo bubona umugabo bugasiba undi aha ariko hanini ni mu ntara y'uburengerazuba bw'u rwanda harimo uturere twa rubavu za nyamyumba na za musanze ni inkuru twateguwe n'umunyamakuru wacu w'ijwi ry'amerika mu karere k'uburengerazuba bw'u rwanda ahagana muri rubavu na goma ni claude ganza munyamagana aratubwira iby'icyo kibazo urusobe rw'ibibazo biri mu buhinzi n'ubucuruzi bw'ibirayi cyane cyane mu turere byeramo ku bwinshi rushingiye ahanini ku mabwiriza agenga isoko ryabyo uburenganzira busesuye bw'umuhinzi w'ibirayi burasa nk'uburangirira mu murima we mbere y'uko yeza kuko bikimara kwira biramusaba uruhushya ruturutse ahandi kugira ngo abisarure bamwe mu bahinzi bo mu turere twa nyabihu na rubavu mu ntara y'uburengerazuba n'ab'i musanze na burera mu majyaruguru y'u rwanda babwiye ijwi rya amerika ko bashavuzwa no kubona imyaka bejeje idashobora kubatabara no kubagoboka igihe bakeneye amafaranga byihutirwa gukura byo ni ikibazo ni ukugenda bakaguha ijeto baba bataguhaye ijeto ibirayi bigahera mu murima burari ibi mfite byujuje amezi atanu bisaziye mu murima ijeto kuyibona ni ikibazo kugira ngo ukure bakanga ikibazo cyawe kikadindira waba warafashe n'amafaranga ga keredi ya banki ugasanga inyungu ziri kugenda zirukanka bakabara ariko bo ntibemera ko umuntu akura ugasanga mbese umu- umuturage mbese ari kugenda agwamo cyane biratubangamiye cyane ahubwo kuko umuntu ashobora kuba afite ikibazo ukarangiza ukwezi udakuye ugafata ukundi kwezi ugasanga ni ikibazo ahubwo gikomeye ahubwo byaboze byashize yewe u- urebye inyungu ntayo kuko niba umuntu yagombaga guhinga ni ukuvuga ngo ari gukura ukwezi gushize kandi muri kwa kwezi imyaka ye yareze yagomba kuba yarongeye guhinga bikaba bimeze nanone uwagize amahirwe akiyemerwa gukura nawe abasigaranye ihurizo ryo kubona umugurira ku giciro kitamugushamo mu itangazo minisiteri y'ubucuruzi n'inganda yasohoye ku itariki zirindwi ukuboza umwaka ushize nyuma y'inama yahuje inzego zose zirebwa n'ubuhinzi ryavugaga ko amakusanyirizo yose agomba kwegurirwa amakoperative ahinga ibirayi akaba ari nayo ayacunga kandi akagena imikorere yayo nyuma y'iri tangazo ba minisitiri b'inganda n'ubucuruzi n'ubuhinzi n'ubworozi bahaye ikiganiro abanyamakuru ku itariki makumyabiri n'icyenda z'ukwezi gushize bashimangira ko ku bwoko bw'ibirayi bitari kinigi umuhinzi adakwiye kujya munsi y'amafaranga ijana na mirongo itatu n'atanu ku kiro mu gihe byabaye byinshi ntanajye hejuru y'ijana na mirongo ine mu gihe byabuze naho ikiro ku birayi bya kinigi cyumva mu ijwi rya bwana vincent munyeshyaka minisitiri w'ubucuruzi n'inganda igiciro cyahabwa umuhinzi ni kibe hagati y'amafaranga ijana na mirongo itandatu n'atanu n'amafaranga ijana na mirongo irindwi niba byabaye byinshi bikamanuka umu- umuhinzi ahabwa ijana na mirongo itandatu n'atanu ariko niba ibiciro byazamutse nanone ntibarenze ijana na mirongo irindwi ku muhinzi ubwo rero ikindi twemeje ni ukuvuga ngo ibi biciro byemejwe bizakoreshwa mu gihembwe cy'ihinga cyose iki turimo kurangiza kubera ko ibiciro bigomba kuzajya bishyirwaho muri buri gihembwe cy'ihinga kandi bigakoreshwa mu gihugu hose nyuma y'iminsi isatira ukwezi aya mabwiriza ashyizweho ariko abahinzi baravuga ko bataragurisha kuri ibi biciro kandi hamwe na hamwe igiciro amakoperative aguriraho umuhinzi kiba ari ubwiru aba twasanze bategereje kwishyurwa na koperative bategetswe kugemuraho umusaruro wabo ibyo biciro byashyizweho na minisiteri ntibirakurikizwa oya pe nta muntu uri kujya kuza azi ikiro nta muntu uzi igiciro n'uyu munsi ubu nabo bakuye nta muntu uzi ngo baramuhemba kuri aya mafaranga ni ukuvuga ngo ayo baguha yose urayemera rero none wakora iki ni ukuvuga ngo wowe bari buguhe niyo uri bwakire ikibazo cy'ibirayi cyabaye ingorabahizi na n'ubu mu murima birimo ntibabikura ibiciro bakaduha amafaranga mirongo cyenda gahaba menshi bakaduha ijana kugezana n'iyi saha bari kuduha ayo bashaka amwe mu makoperative y'abahinzi ari nayo agura umusaruro wabo nayo avuga ko abangamiwe no kuba hari toni ntarengwa ategetswe gupakira ku munsi ari nayo ntandaro yo kutemerera abahinzi gukura igihe cyose babishakiye kabasha akanyamubare uyobora koperative ikorera mu murenge wa bigogo avuga ko koperative yabo itemerewe gupakira toni zirenze makumyabiri ku munsi kandi ko umusaruro bafite nko mu kagari ka kijote gusa wazarangira mu mezi atari munsi y'atanu bikomeje bityo ku munsi batugeneye toni mirongo itandatu nyibura nyuma y'ukwezi icyo kibazo cyaba gikemutse ubu ngubu barabangeneye toni makumyabiri ndashobora kurenza nk'ubu tumaze- hamaze kwiyandikisha abantu bagera muri magana ane muri magana ane abamaze gukura ntibarenga ijana ibyo rero bikaba ikibazo kugira ngo uvaneho umuntu umwe ngo toni makumyabiri mu bantu magana ane icyo nicyo kitubera ikibazo gikomeye cyane mu buryo twabanje kujya gutambagira imirima tugira ngo turebe nibura ibirayi byaba bimaze igihe kirekire abo nibo duheraho yaza akaba ariho duheraho ajya gukura amarira y'abahinzi ariko anafitwa n'abacuruzi baza kurangura ibirayi babigemura i kigali no mu zindi ntara aba nabo kugira ngo bemererwe gupakira ibirayi basaba kujya gushaka jeto ku ihuriro ry'amashyirahamwe y'abahinzi b'ibirayi mu karere ka nyabihu riherereye mu murenge wa jenda abo twahasanze ku murongo utari mugufi batubwiye ko bibatwara amasaha ashobora kugera kuri atanu batarabona iyo jeto nka buriya umuntu yageze saa moya za mu gitondo ukirirwa uparitse utagenda no mu kandi kazi imodoka kwirirwa iparitse aha rero ni ibibazo biba bitugoye cyane kubwo byabaye ingaruka kuko nta- ntaragerayo none nzagerayo ejo ngasanga aba- abagiye kare bantanze isoko nari mfite biri gutinda cyane cyane cyane iri kutwicira akazi cyane ko nini iri kurara itanapakiye hari iziri kurara zitapakiye kubera ko zitandikiwe yego niba amaze amasaha ane none wo- iyo leta wayibonye wowe bwana jean damascene ntawe ushobora ukuriye ihuriro ry'amakoperative y'abahinzi b'ibirayi mu karere ka nyabihu avuga ko izi jeto batanga ziba zigaragaza ubwoko bw'ibirayi umushoferi atwaye tona apakiye igiciro aguriraho umurenge abikuraho n'aho abijyanye ibi byose ngo bigamije kubabuza kwihurira n'umuhinzi ngo batamuhenda cyane ko hano twandikaho n'igiciro cyagenwe cyemejwe na minisitiri baragenda bakajya kuri koperative bagatanga ya mafaranga yagenwe ubwo rero kunyura hano ni uburyo bwo kwirinda abamani kugeza ubu umujyi wa kigali nk'isoko rinini ry'ibirayi wakira toni ziri hagati ya magana atandatu na magana inani ku munsi muri zo akarere ka rubavu kagemurayo toni magana abiri akanyabihu kakoherezayo toni ijana na mirongo inani uturere twa musanze na burera tukagemurayo toni ijana none niba inzego zose bireba zivuga ko zahagurukiye kuvanaho inzitizi mu buhinzi n'ubucuruzi bw'ibirayi kandi hitabwa mbere na mbere ku nyungu z'abahinzi ariko ku rundi ruhande bo bakavuga ko ahubwo aya mabwiriza arushaho kugira inzira inzitane amaherezo azaba ayahe claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bwa radiyo ijwi ry'amerika ngayo nguko claude ganza munyamagana aho murengera zuba bw'u rwanda turagushimiye kuri iyo nkuru ariko nanone ni ukubyibazaho ni igitekerezo aho ni ibirayi umuhinzi afata umwanya agahinga akitegura azi neza ko umusaruro hari ikizavamo kikamugirira akamaro ese mwe murabibona mute aho iwanyu ese hari ibindi bihingwa cyangwa se ibindi bibazo mufite bifitanye isano n'uburyo bwo kugira ngo umuhinzi ahinge yeze asarure abashe kugurisha akuremo inyungu mwigwana byifashe bite ndabaza aho ngaho mu bindi bice mu tundi turere tw'u rwanda ndetse no mu zindi ntara z'u burundi mu yandi makomine aho mwe mu burundi byifashe bite muduhe ibitekerezo ariko kandi dushaka umwanzuro no kubiganiraho kuri telefone ariko mbere yuko dukomeza dufite umwe mu bakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika daniel uranyumva neza
yego ndakumva daniel tubwire neza aho uri daniel urakomeye cyane
eh ndakomeye ndi mu rwanda Umwa- ndi mu rwanda umwaka mushya muhire kandi
yego nawe ndabikwifurije kandi none ufite ingamba ki muri uyu mwaka
kuri uyu mwaka mfite ingamba nyinshi zo kwiteza imbere mfitemo na gahunda yo kuba nanjye nashinga urugo rwanjye n'umusibo uteza Ah, iyo ni ingingo ikomeye cyane dani yo gushinga urugo ariko se kwiteza imbere ni ijambo ni ni rusange uratubwira icyaho ngaho
Ah, kwiteza imbere ah, biragoranye ariko bigoranye buri ku giti cy'umuntu n'ubushobozi afite Mhm.
ariko bitewe n'ubushobozi umuntu afite so, aragerageza mu bushobozi afite biragoranye ariko umuntu aragerageza akanga ariko ntibigoranye wabitangiye ahubwo niba ugiye kurushinga ubwaryo ubwabyo ni igikorwa gikomeye cyane tubwire ku rundi ruhande uziteza imbere ute
Ah, ukuntu nziteza imbere mfite imishinga myinshi itandukanye bizaterwa n'igishoro nzaba mfite mfite imishinga itandukanye ubuhinzi n'ubworozi mfite gukora ubucuruzi mbese ibintu ndimo gukusanya ubu- ntuza ubu- ubu- ubushobozi bw'amafaranga yo kuzabikoresha nta kibazo biracyari ibanga rikomereho daniyeli ariko ubwo ugiye kurushinga ubwabyo ni umushinga nawo ukomeye kandi nabyo bizaguteza imbere noneho igitekerezo cyawe ni ikihe kuri radiyo ijwi ry'amerika Ah, mfite mfite uko mfite ibitekerezo bibiri ariko nashaka kuvuga kimwe ariko ubwo mushyizeho n'icy'ubuhinzi bw'ibirayi ikibazo ku isoko ko tugeze n'ingamba zafashwe reka marike mba nta kibazo uhina amagambo gusa ku- kuya- ku- Ah, bijyanye na na- wenda iba- ibintu by'amoko nacyo nagira ngo Eh, ariko daniyeli wakwihangana gatoya urasa nkaho uri ahantu ugenda nko ku muhanda ahari waguma hamwe tukumvikana neza kubera ko telefoni yawe iracika bigatuma ijambo tuguhaye abandi bantu bataryumva wahama hamwe tukareba ko bi- umurongo umera neza
Eh, reka mere neza nubwo imvura yagwaga cyane wasanga ariyo mpamvu yego
Eh, noneho ndavuga kuri icyo cy'ibirayi mubanze gucishaho ye ni byiza cyane Eh, noneho buriya leta yari yakoze ikintu cyiza urabona mu buhinzi abahinzi ubundi nibo babigwagamo ugasanga barahendwa byagera- noneho byajya ku isoko ugasanga ku isoko birahenze ariko umu- umuhinzi yaguze imbuto imuhenze ara- arahingisha ashyiraho amafumbire noneho ugasanga bamuguriye ku giciro cyo hasi ugasanga igishoro yashyizemo arahombye ariko kiriya giciro leta yari yashyizeho ziriya ngamba leta yari yashyizeho cyari cyiza bwo kudahe- bwo ku muguzi n'umu- n'umuhinzi noneho hari ikintu nabonaga nk'ingamba leta yafata Yego.
ntabwo yakagombye gufata ibi gukora i- gushyiraho ingamba ngo bihere aho ngaho ntibakore ubugenzuzi bakabaye kureba i- i- intuza i- i- i- amategeko bashyizeho cyangwa wenda ibwirizwa bashyizeho ko byubahirizwa noneho bakagira bagaku- bika- bakareba ukuntu ah, aba- abatabigenza neza uburyo bahanwa cyangwa bigakosorwa ariko igitekerezo bari bakoze cyari cyiza cyane ye nta kibazo ni igitekerezo cyawe ni cyiza daniyeli urakoze cyane noneho komeza ku yindi Eh.
ngingo wari ufite
Eh, ku yindi ngingo murihangana nubwo imvura ari nyinshi nde twihanganye rwose Eh, eh, noneho ikiba- ikiriya cy'abantu bagifite i- i- ibintu by'amoko ye ubu urashaka kuvuga daniyeli ihangane gato kugira ngo usobanure neza hari inkuru twatangaje ejo bundi ku ijwi ry'amerika sinayigarutseho ariko ni inkuru yumvikana ku bijyanye n'abantu bashaka n'abadahuje ubwoko mu rwanda ubwoko mu rwanda butavugwa butavugwa ubu ngubu yego tubwire none igitekerezo cyawe
Eh, wenda nindagira mushobora no kuza kuyisubizaho ntacyo kugira ngo batagira ngo natandukiriye yego noneho eh, mu rwanda urabona ntabwo ntabwo bi- bikunda kugaragara ibintu by'amoko hanze ahangaha cyangwa bivugwe niyo bivuzwe bivugwa mu matamatama ndafite urugero mu bintu byambayeho yego njye nari nzi ko iv- eh, ibintu by'amoko mu rwanda bavuga ko ngo bifite abahoteli bo babifite ingengabitekerezo cyangwa bafite ibintu by'amoko ariko nasanze atari mu bahutu gusa ahubwo no mu batutsi barimo bamba barira sinfite ivangura nda- ndasaba kugira ngo ikibazo cyacyumvikane neza ndavuga ikintu ku mutwe ubundi nakundanye n'umukobwa nkundanye n'umukobwa noneho yari mu- mu- mu makipe hari ibintu ntari burondore kubw'umutekano we mbirondoye bahita bamenya uwo ari we Mhm.
hari umukobwa twakundanye ari mu mashyira- mu ishyirahamwe ry'abacitse ku icumu rya jenoside ariko ibyamubayeho ni agahoma munwa hari undi mukobwa bari baziranye aza kuvuga aza kuvu- kubwira uwari umuyobozi waryo yuko uwo mukobwa dukundana akundana n'umuntu badahuje uwo muhungu amugenda aramubwira ngo njyewe ngo ndashaka ko dukundana ngo kandi ngo ni ngo ntashaka mukundana ngo n'uriya muntu ngo n'aba ari abantu ngo ngo mudahuje noneho umukobwa kubera yankundaga umuhungu aravuga ngo azamufata ku ngufu bukeye ikintu kibabaje hashize iminsi baramugambaniye noneho uwo muhungu amufata ku ngufu aramubwira ngo ngo ngewe ngo ndashaka kukubuza ngo bariya ngo bahutu ngo ngo ngo bakwirirwa hejuru ngo noneho ngo nkagutera inda ukazambyara umwana noneho ubwo yaragiye aramutwara amaze kumutwara aramugambana abandi bahungu bamujyana amuvuga mu nzu bamugeze mu nzu ba bandi bamutwaye barasohoka aho umukobwa asigaye n'umuhungu wenyine noneho umugore aramubwira iti uranga byakunda ndakurongora ngewe ntabwo nshaka kubana n'abari abantu umuhungu ahise amufata ifunguzo aramubwira iti umukobwa wabyanze amubwira iti niba ubyanze noneho urajyana inda yanjye uzambyarira umwana wanjye noneho ubu biracyari ikibazo ariko ni ibintu ubona abantu bagifite mu mitwe yabo ahubwo ngewe nkoze ubushakashatsi bwanjye nasanze no mu bahutu ahubwo nta n'ingenga nta bintu by'amoko bikirimo ahubwo bisigaje mu- mu- mu- mu bundi bwoko urumva Ye, Ni noneho, ibintu bibabaje.
eh, Nico Ariko Daniel.
byara- Ye, Karame?
reka dufate kubera ko nyine eh, ur- urwo ni urugero rumwe utubwiye ku giti cyawe reka turebe nk'uko bivuze Eh, u- no, no, u- reka reka nongeraho akandi kantu gato nso- yego nsoza soza noneho.
gato cyane rwose mfite n'abandi n'abandi bakobwa b'inshuti zanjye tuziranye noneho kubera tuganira cyane ngewe bankunda tudahuje noneho a- turaganira arambwira iti ngewe hari undi muhungu dukundana njyewe yarambwiye ati ariko iti ubundi uri iki noneho umukobwa aramubwira amubwiye aravuga ngo ngo ngewe ngo ntabwo nari nageze ngo na bandi bativanzemo urumva ni ukuvuga ngo ibintu nk'ibyo biracyahari ariko nanone abana batoya bamwe na bamwe ntabwo barimo ariko hari n'abo birimo ariko noneho ababyeyi babo usanga nabo ba- bagira bate babi- aribo babashishikariza kwangana urumva mfite n'izindi ngero nyinshi na- n'abanga kudashyingirwa kubera badahuje Ye.
ahubwo icyo kintu mu rwanda ntabwo kivugwa ariko ni ikintu gihari nkanjye ubi- nkanjye ubamo noneho ngewe ngira ni- niba nabyita amahirwe cyangwa ibyago bikeya ntabwo mbizi nkunda gukundana n'abantu tudahuje ariko ibibazo byose noneho i- i- birimo hagati aho nje nkabimenya kubera ko tuba tudahuje Ye, urumva niko eh, Daniel ihangane gatoya noneho Karame?
ye iha- twihangane rwose kubera ko twaguhaye ijambo rinini cyane igitekerezo cyawe Yego, murakoze.
kirumvikanye cyane icyo kibazo ni ikibazo gihari burya icy'ingenzi mu bintu byose bisanzwe cyane mu mibanire y'abantu ni uko Yego.
ikibazo icyo ari cyo cyose iyo kiganiweho burya cyangwa se iyo Mm.
kivuzwe ni uburyo bumwe kugira ngo haboneke umuti urambye watuma ikibazo cyane cyane ijyanye n'imibanire n'ubu- n'ubwiyunge bw'abantu mu gihugu kimwe no ku isi reka rero tubifatire aho ngaho uvuze ko uzakora ubushakashatsi kubera ko uvuze ati ni urugero rumwe ubushakashatsi wabukora tukumva ikivuyemo ariko kandi twakoze ikiganiro twakoze inkuru kuri icyo kibazo kandi turateganya kuzakora ikiganiro kirambuye tuzatumira ababishinzwe abashinzwe komisiyo imwe n'ubwiyunge mu rwanda abashinzwe na komisiyo na ka- ka- na- y'akademi y'ururimi n'umuco mu rwanda twumve ko baduha ibisobanuro birambuye ku bijyanye n'ubushakashatsi bakoze kuri iki kibazo kubera ko ni ikibazo navuga kigomba kuganirwaho ni ikibazo kireba abanyarwanda yewe n'abarundi rega kirabareba reka noneho dukomeze tuzagurukaho ubutaha daniyeli dufite kuri telefone Murakoze- murakoze nanjye muzantumire nta kibazo mu Ye, kiganiro umwaka mushya muhire kandi dufite kandi kuri telefone niyibizi niyibizi nawe tugutindiye gatoya ariko urakomeye umwaka mushya muhire nawe
twese hamwe ndakomeye ndashima imana urashima imana dani ah, niyibizi uri mu kahe gace wowe niyibizi
ndi mu ikambi mu karere ka kirehe uri mu inka- mu ikambi y'abarundi mu karere ka kirehe ni mahama
Eh, ni inkambi y'abarundi ntacyo nawe umwaka mushya muhire icyiyumviro cyawe niyibizi
icyumviro cyanjye nari cyari icyumviro kijyanye n'ibintu by'ifungurwa bihagaze ku mpunzi z'abarundi
biteye bite
ubundi bwa urebye nanjye ne- tubona yuko tugiye kubaho nabi bivanye n'urujya n'injya imfashanyo twahora turonka gusa n'izindi ziragabanuka cyane ndashaka twumve yuko hari icyo nawe mwashikariye gusabira ariko eh, nibizi wazamura ijwi gato kubera ko turakumva buhoro cyane nibura ngenda kumva buhoro cyane ntabwo nzi uko abandi bakumva ariko biraza buhoro cyane zamura gato ijwi shyiramo akanyabugabo
e navuga ku kibanza kijyanye n'imfashanyo baho- bahora baduha kijyanye n'indya twahora turya
yego ku ndakumva buryo ku buryo indya twahora dufata dusa n'izagabanutse ku bintu byose bahora batanga bijyanye n'imfashanyo mu ikambi twashaka twumve yuko mwebwe mushyika hejuru hariho nk'ikintu mwadusabira kugira turebe yuko ubuzima bwaba burabandanya kuko turabona bigenze nk'uko bimeze kubaho ubuzima bwacu ntibwomererwa neza ye hari inkuru twatangaje n'ibi zivuga ko imfashanyo mwahabwaga ko yagabanijweho makumyabiri ku ijana nibyo none se ubu ngubu ibyo muhabwa bingana iki aho mu nkambi ya mahama
ubumwe turagiye kudoda turaronka ibiro ndwi by'ibigori n'inusu hamwe n'inu- n'ikiro n'inusu cy'ibiharage bizomara ukwezi ndetse ni- no ku buyi hose amagarama bagabanitse ubu ku buyi naho ni kuzoda saa tatu ikiro n'inusu
hanyuma aho mu nkambi se uretse iyo mfashanyo muhabwa na hcr hari ubundi buryo mushobora kuba mufite mwakwikorera indi mirimo ku ruhande yabongerera nk'uburyo bwo kubona amafaranga yo kwitunga ku bundi buryo
ubwo turabyemerewe cyane rwose bibaye ufite umutahe uremerewe gucuruza nimba ari ibintu bya butike ndetse n'akabari ufite uburyo wowe gucuruza urabyemerewe nta kibazo cyane rwose kugira ubone ko ubuzima bwobandanya ikibazo nicyo kigora nyine ni kugira umuntu abone umutahe kuko atahaba avana ye urakoze cyane rero nkatwe ku ijwi ry'amerika nk'uko bivuze nta kindi twakora gikomeye cyane uretse ko ibintu byabereye aho ngaho mu nkambi n'ibyabereye ahandi hose icyo dukora sinavuga ngo ni ubuvugizi si n'ubuvugizi nk'uko twavuga ko ari ubuvugizi ahubwo ni ukubitangaza bikamenyekana abafite uruhare mu kubikemura bakabishakira umuti nta n'ikindi twakora rwose uratwihanganira gusa tuzakwegera tuzegera ngo mu nkambi hari umunyamakuru wacu hari n'abanyamakuru bacu bagera aho ngaho mu nkambi no mu nkengero zaho bazahagera barebe ikibazo uko kimeze icyo tuzakora tuzabitangaza bimenyekane hanyuma ababishinzwe bashaka uko babona umuti wabyo ku buryo burambye ndagushimiye cyane ukomeze wihangane no icyumweru cya mbere cy'umwaka twizeye ko ufite n'ingamba zikomeye cyane zatuma uyu mwaka uzaba mwiza kurusha ushize urakoze cyane n'ibizi
ubwo ntabwo murakoze mubwire umunsi mwiza n'umugoroba mwiza twese twese ronka bitsamuye ni ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda n'ikiganiro muri isanga aho tubaha umwanya wo gutangaza ibitekerezo byanyu reka dufate gato uyu utelefoni nawe witwa desire mbere ko tuza kujya ku muziki mu kanya ariko desire ndagusaba inamagambo cyane watubwira aho uri
ego jewe mm, mu rwanda uri mu rwanda uravuga buhoro cyane ariko desire uri mu kahe karere mu kahe gace
Eh, karere ka kirehe Eh, kirehe nawe uri mu nkambi ya mahama
Eh, ni hafi yaho aha wari kumwe na n'ibizi none hafi ya- ni hafi yaho cyane
Eh, ntitwari ntitwari kumwe nta kibazo ni byiza ko mutwumva aho muri hose mu nkambi twaramutse tubasuhuza mu kanya kashize none n'abandi bari mu zindi nkambi ari iz'impunzi ari iz'abakuwe mu byabo abari mu bisagara mu mijyi n'abari mu giturage ku mitumba mwese aho mutwumva radiyo ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu desire tuguhaye ijambo nawe muri make cyane
Eh, murakoze hariho icyo nagomba kuvuga ku bijyanye n'umuco n'uburezi yego Eh, hano mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga binini eh, hari aho hakunze kuboneka ukuntu usanga urwaruka murabona harabayeho ingo nyinshi zituma ibihugu bibamo intambara noneho bigatuma urwaruka rutakaza imiryango rutakaza ababyeyi rutakaza inshuti hariho rero amakuru avuga y'ukuntu urwaruka dushobora kwitunganya ku buryo bwo gutsindakaza tute bone kitire tute bone edikasiyo eh, twarazwe na ba sokuru na ba sokuruza kuko turavye muri kino gihe hariho abantu benshi era baba batakihari ugasanga nk'ibigo byinshi by'urwaruka cyangwa n'ibindi bigo birera imfubyi birera abana baka- ba- bategerezwa kuba barererwa mu ngo mu miryango No- kubera yuko abo bana bataba bakiri mu miryango bigatu- bikababuza kwigenza neza kuko babura uburezi buhagije babura indero nziza rero je ngaca ntumurira urwaruka rwose na cyane cyane rwo muri kano karere ibiyaga binini u rwanda uburundi eh, kongo n'ibindi bihugu ko twokomeza cyane cyane abantu baba bafite umwanya bari nko muhira nk'abajya amashuri yisumbuye n'abandi mu gihe cyo mu buruhuko bagasimbataza kurondera inyifato nziza yose yaba iranga abakurambere abantu ba kera kuko byaheza bikubaka umuco w'abanyafurika ubwacu bikubaka akaranga y'abanyafurika ubwabo kuko mfatiye akarorero ku bihugu byinshi by'i buraya hariho indimi nyinshi zavuye mu kilatini cyangwa mu kigere mu kigireki nk'umuntu mu- mu majambo menshi akoreshwa mu buvuzi no mu bindi ugasanga byavuye muri izo ndimi za kera noneho ugasanga n'imico myinshi inyifato nziza bya kera byinshi barabigumanye bigatuma ukwinjira kwabo kwama ku gihe kandi batera imbere cyane nk'uko baba babyifuza bigatuma rero bo bagenda batera imbere ariko twebwe kubera ko habayeho ibyiyimo abantu barahunga abantu barabura ingene babaho neza hari n'imvu ziva ku miryango abantu bagatura kuzwa ugasanga ubuzima ntibugenda neza noneho ugasanga imbere ugenda ihungabana naho borondera iterambere ry'igihugu nti- tuba tudafise umuco mwiza nyawo wa kera ni byiza twaruka nk'uko twose bataza ubwenge
ye kera Desire kera indero nziza za kera Eh, turakumva nabi ihangane gato Desire icyumviro cyawe kirumvikana ku buryo rwose bunonosoye ku buryo bunoze birumvikana icyo twavuga twakubwira ki- twanabwira kandi urwaruka n'abakiri batoya ni uko icy'ingenzi cyo- cyose mu buzima ni ukuganira nk'uko bivuga abana urwaruka bakaganira n'ababyeyi babo n'abantu bakuze basheshe akanguhe eh, babonye byinshi bazi byinshi bakavugana bakaganira kugira ngo uwo mu- uwo muco kama n'indi mico itandukanye cyane cyane imigenzo myiza yatuma babana n'abantu ku buryo bwa kimuntu bitera imbere ndagushimiye cyane rero ariko kandi icyo twakwibutsa hano kuganira n'abakuze kuganira n'abantu bakumvikana ibintu ibitekerezo ni ibintu byiza icyo nashishikariza urwaruka n'abana kenshi bidakunda kugaragara ni ugusoma gusoma gusoma gusoma kubera ko hari ibintu byinshi cyane biranditse ariko bisa naho nk'uko bivuze desire abantu benshi ntabwo bashaka gusoma kubera ko bisaba ingufu bisaba ubushake ariko abasomye biga byinshi turagushimiye rero uranyumva neza desire reba nk'akantu gatonya amasegonda atanu novuga yego
hariho ubu unye- ubuhinga bu- abantu bashobora gutegura bagafata odiyo cyangwa videwo y'icyumviro gikomeye cy'umukurambere hanyuma bagaheza bakabyigisha amiriye pibulike kugira ngo abantu baba bara- baritabye imana mugabo batanutse akanya ko kumva impanuro nziza za ba soko na na ba sokuruza na ba nyokuru bityo bagakura bazi ibyiza byaranze biranga ba kera murakoze ye ndagushimiye cyane rwose ni icyifuzo cyiza cyane nicyo ni impamvu nanjye nabishimangiye mvuga nti kuganira kuganira kuganira ni ikintu gikomeye cyane ariko nanone kubera ko ibintu byinshi biranditse byaba mu nyandiko hari ibiri mu majwi hari ibiri mu mashusho si bose bazabona uburyo bwo kugira ngo babo- ba- babone ayo majwi cyangwa amashusho ariko ibyinshi biranditse ni byiza rero ko muri uyu munsi iyi wikendi ya mbere y'umwaka wa bibiri na cumi n'umunani aba abifuza abafite ubushake bafata ingamba nshya zo kwiteza imbere biteza imbere bihugura ku buryo burambuye baganira n'abo batavuga rumwe baganira n'ababyeyi babo baganira n'abantu bakuze kubaruta kubera ko hari byinshi babunguraho ibitekerezo ariko nanone gusoma gusoma reka dukomeze ku muziki hariya inose ntikuri tekinike yateguye imiziki myinshi cyane agira ngo tube dusogongeraho gato inosa
kuva kera na karintwari twazivuze ibigwi twazivuze imyato tuzitura imbakanizi zambitswe imidende zambikwa imbotore zicanirwa uruti kuko zari inyemazi umuco w'ubutwari ni umurage mu rwa gasabo ni uruhere udasiga n'ubuvivi umuco w'ubugwari hano mu rwanda wimwe icumbi abakibyiruka dufata urugero kw'izo ntwari u rwanda rwacu ruhore rwemye tubiharanire intwari igira umutima ukomeye ndikamwa n'amananiza igira umutima ukomeye ndikamwa n'amananiza intwari irangwa no kugira ubushishozi igakunda igihugu igira ubushishozi igakunda igihugu ubupfura n'ubumuntu butanga urugero nibyo intwari iharanira butanga urugero nibyo intwari iharanira intwari z'ikubitiro zikwiye uruti imanzi zarwanya inkundura ikaze zigasiga ubuzima kugira ngo tube bazima ubwo ni ubwitange ni wo muco w'ubutwari imena iyinga imanzi ikaba n'inkwakuzi nyir'umurinzi w'inyamibwa avugwa ibigwi harangwa n'ubumwe bwa gakondo mwene gihanga burya kuba ingenzi iteka biraharanirwa ukagirira akamaro nyako igihugu cyawe tubiharanire
nibutsa abakomeje kutumva ko mukurikira radiyo rya amerika yumvikanira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni mu kiganiro muri isanga ku ijwi rya amerika hano i washington kuri wa gatandatu muri kumwe nanjye etienne karekezi mwese abagitangira gufungura amaradiyo yanyu nongeye kubasuhuza abo twatangiranye kuva kare mwese nkomeje kubashimira kandi mbifuriza umunsi mwiza wikendi mwiza aho muri hose n'ikiganiro tubaha ijambo mukatugezaho ibitekerezo byanyu tukabisangira n'abatwumva tukaganira ni ikiganiro ni ibiganiro kugira ngo twungurane ibitekerezo kuri telefone ndabona hariho ni nduwimana uratwumva nduwimana uratwumva aho uri Eh, nduwimana turamubuze ku buryo bya tekinike ariko turakomeza kubashakishiriza abandi batelefona nibutsa abatwumva ko ni ijwi rya amerika i washington dc noneho ndabona haje leon uranyumva neza
ndabumva cyane ngaho umunyamakuru umwaka mushyashya munyamakuru w'ijwi ry'amerika umwaka mushyashya nawe umwaka mushya muhira urakomeye cyane
twebwe turashima ngaho i burundi ngaho i makamba mu kayogoro kweri turi ko turabategereza cyane turi ko turabumviriza ijana ku ijana imana ishimwe imakamba muratwumva
turabumva vrema rimwe rimwe kimwe gusa hariho igihe amahantene yanyu atazaratika neza kugira tubumvirize mugabo ubu turi ko turabumva neza nta kibazo leon dutangiye umwaka mushya n'ibyo ni agashya tubwira amakuru y'imakamba rero
yego murakoze cyane ntangure ndamutse n'abanywanyi b'ijwi rya amerika hanyuma amakuru yo ngaho i makamba twashaka kuvuga ni ameza kimwe gusa kuko turabona ko ibintu byerekeye leta yashyizeho byo guhindura ibwirizwa shingiro nibyo tubona amakuru yobagezeho ni amakuru agezweho rwose ayo makamba muyakira mute
yego abanyagihugu bamwe bamwe ku kubera barimo bariko bara- basa nk'ababyigisha kugira ngo ngo barabe ukuntu botora yego canke oya mugabo abanyagihugu ntibariko barabitahura kuko bamwe bavuga bati ibintu ni- ntitubibona neza ntitubona ingingo ziriko zirahindagurika naho bazitubwira tubona yuko umenga inyungu zoba ziri z'umuntu umwe umwe umwe wese nta Hanyuma kibazo ayandi makuru tura- ayandi makuru twashaka kubashikiriza ni amakuru ajanye n'abana bagomba kuzoza gutangura mu makaminuza batariko barabaha itariki ntarengwa y'uko botangura kuko benshi baguma biyumvira ati tugiye gutangura abandi nabo ati ntiharagera ku kubera ata tariki irasigwa habona
ibibazo byombi birumvikana leo kandi icyo kibazo cy'uko abanyeshuri bagomba gutangira muri kaminuza batarabimenyeshwa turibwira ko ababishinzwe muri uyu mwanya bashobora kuba babyumva kandi ni ikibazo kigomba kuba gihangikishije ababyeyi cyane ko iyo abanyeshuri bagiye gutangira bisaba amahera bisaba amafaranga bisaba n'ubundi buryo twavuga imyenda twavuga ibikoresho mu gihe babimenyeshwa mbere byabafasha kugira ngo bitegure naho ku kibazo kijyanye no guhindura guhinyanyura ibwirizwa shingiro ry'u Burundi itegeko nshinga ry'u Burundi ni ikibazo tumaze iminsi tubahamo ijambo tukabiganiraho twibwira ko nk'uko bivuze Leo niba hari ibitumvikana neza nanone ababishinzwe babyumviyeho buriya bazarushaho kongera umurego kugira ngo bahe abanyagihugu uburenganzira bwabo busesuye bw'ibanze kamarampaka ni ukwihitiramo ni byiza rero ko abanyagihugu bahabwa umwanya uhagije bagasobanurirwa ku buryo burambuye kugira ngo bazabone uko batora nk'uko bivugwa yego cyangwa se oya urakoze cyane rero
ego namwe bwe murakoze ngaho ku ijwi ry'amerika muramutse n'abandi banyamakuru ngaho mura- murakarama ndabasuhuza rwose ndabaramutsa nawe usuhuza abanyamakamba bose kandi mujye mutwumva kenshi munabitubwire urakoze cyane
murakoze namwe ye kuri telefone dufite undi mukunzi w'ijwi ry'amerika nawe uratwibwira amazina yawe
halo yego uratwumva ni jean
Eh, yohani murakoze yohani jean john yohana turakwita nde murakoze yohani bankuwiha banguwiha kuki bakwitse iryo zina kubera iki egomwe sabwe iryo zina ryavuye he rwose ababyeyi bari guhaye bakubwiye ngo iki
bankuwiha Mm, yego warinyitse n'umurundi cyane abarundi baragoye abarundi abantu baragoye abarundi baraguye oya abantu abantu abantu baraguye
eh urashaka kugira utwawe watwirondereye urabyumva nawe utubyumva bya kinyarwanda bankuwiha cyangwa bya kirundi nikuye umwaka mushasha mumenyesha amakuru umwaka mushasha rwose ariko abantu ntabwo bagoye rero dutangira umwaka mushya ahubwo abantu baroroherana
baroroherana nibyo biba bikenewe ariko abantu turagoye abizi reka twere kugora tubishyire imbere koroherana no kumvikana no kuganira noneho rero twiganirije amakuru mashya aho ngaho
ni amahoro aha mu kibitoke mu rugombo muce ibitoke mu rugombo
eh niho ntuye mu burundi ya yewe urakoze cyane muratangaza iki Abandi. nari bimenyere ba kamirindi nabyo ni byiza rwose ni mugenzi wacu tomasi kamirindi
Eh, niko witwa huya ntabwo nitwa tomasi kamirindi ni uko utatanga ikiganiro Mwebwe mwitwa Ah, murakoze cyane ye nta kibazo reka nkuru- nkurarike jya utangira ikiganiro cyacu ku wa gatandatu cyangwa se buri munsi kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe tuganire abatwumva mwese rero muyitangira kumva ibiganiro byacu muri uyu mwanya nk'uko natangiye mbitangaza tomasi Mm.
ari mu karuhuko uyu munsi tomasi kamindi mumenyere kuri iki Ego.
kiganiro ari mu karuhuko uyu munsi uwabataramiye uwaje kubakoresha ikiganiro ni njye etienne karekezi noneho rero yohana
yego Eh, aho ni ku mupaka na Kongo cyangwa n'u Rwanda N- n- kongo n'u- n'u rwanda ye noneho twiganirira amakuru y'aho ngaho Uriwa, muri makeya uriwa. yego yego yego icyumviro cyawe
icyumviro cyanjye alo yego ndakumva yohani
Eh, mfise akambake nagira nshikirize ye mu mfunyafunyo rwose muri make cyane Eh, yego murakoze cyane aha mu cibitoke ntengamiye ku bijyanye n'umugwi sente bujejwe gu- kugarukanira abanyazwe amatongo na- n'ayandi matungo yego iyo iyo rero imanza zicitse tugashikira amatongo twebwe tuba twatsinze ba bandi batsinzwe ba- bayanyazwe bakashyikirizwa beneyo baca baguma badindiza imanza ziba zaciwe n'urwego rwo hejuru bakagaruka mu mu ntara mu cibitoke ku basibutiti bakakubuza amahoro bagukomvoka hamwe ugatabwa mu mbuto kugira bakuburabuze utege ubwoba ibyo nkabasaba inzego zibijejwe cyane cyane ku rwego rw'umukuru w'igihugu badutabara urashobora gupfunga ukabura n'ukugarukira ko ukazira ubusa U- wamara kuvunaho ujya ku idudu ukumva ngo nutahe atacu kimarira itongo ryawe ivyo rero biriko bidutera ubwoba hamwe bakagukomboka ku mutahe ngo niwitabe wagirizwa ngo roberi- urumu- re- reberiyo Mhm.
reberiyo rero urumva ko ari ikintu cyo gu- guca umutwe ivyo bintu tugasaba mu nzego zo hejuru ko bodutabara bakaza bicisha no mu- mu mu mapirizo bakaraba nicyo bazira kuko umuntu arasize gupfungwa azira ubusa ya ni- tu- turakumva cyane yohani rwose icyumviro cyawe turacyumva cyane kandi ni impungenge uzamuye nanone twibwira neza ko abayobozi ku nzego z'igihugu uvuze hejuru ku mukuru w'igihugu turizera ko abakwana nawe cyangwa se abamwegereye ndetse n'inzego zo hasi z'ibanze ku mitumba turizera ko zumva impungenge zawe kuko icyo leta iharanira nk'uko mbitekereza cyangwa se nk'uko mbyumva yohani ni uko umutekano wawe ituze ku mutima ndetse no kuba uburenganzira bwawe agateka kawe kubahirizwa komera kubahirizwa urakoze cyane komera cyane rero icyumviro cyawe kirumvikana cyageze kwa ku mukuru w'igihugu turumva ko cyageze rwose nta kibazo igihugu twitoreye izuba riva yamena mu biganza by'imana kabisa aha tuko turakinyizwa abatsinze izo manza ntibatugarukire urwego rw'igihugu ni gute rwo kwakira izo manza rukagaruka kandi mu ntara birimwo amahinyu ni bya bindi um- nyakubahwa umukuru w'igihugu ariko ararwanya byo gupfumbatisha ye reka tubifate byumvikanye uyu munsi ni isabato ejo ni umunsi wa mungu hose ubwo ni ukujya gushimira imana kubera ko ikibazo cyawe kirumvikana yohani ukomere cyane wikendi nziza kandi ukomeze uyu mwaka dutangiye ni wikendi ya mbere y'umwaka wa bibiri na cumi n'umunani ikomeze ikumerere neza ni abawe cyane rwose aho mu rugombo bose basuhuze Ye, reka dukomeze abatwumva radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda dufite kuri telefone emile uranyumva neza
ndakumva cyane nawe uri mu rugombo cyangwa uri ahandi emile
ya ni mu gisagara cya bujumbura Ya, reka rero tuvuye tuvuye i rugombo tugiye mu gisagara wowe uri- uri mu gisagara aho ngaho uratubwira icyaho i bujumbura uyu munsi byifashe bite
ni ukuri mu gisagara mbona ibintu nyine bimeze uko bisanzwe biri gusa uko bisanzwe ariko ntabwo tubizi niko emile
Oui.
uko bisanzwe ni ukuhe ntabwo tukuzi rwose
ni ukuri uko bisanzwe ni ni ibintu by'ubukene nyine birangwa mu burundi ntawe utabizi ntawe utazi eh, indise igihugu cy'uburundi kiriko mu bijyanye n'ubutunzi nta ntacyo novuga cyarahindutse mu- muri make tubwira ubukene iyo ushaka kuvuga ubukene kuri wowe ubwawe ku giti cyawe ku gateka kawe ushatse kuvuga iki
ku gateka kanje mbo reka mvuge ku giti kiwanje jewe ndamaze hafi imyaka irenga ibiri ndiko ndondera nk'ikintu nokora yego ni by'ukuri murabizi kugira umuntu akora ikintu biva mu mutwe arabanza akakiyumvira icyo kintu nara- narakirose icyo cyumviro ndagifise mugabo ndaraba mbega uburyo bwo kugira ndemara icyo gikorwa cyanjye buri buve hehe ndabusabe nde? ni ukuri ibyo ni ibintu bigoye cyane ndiko ndavuga cyane cyane mu bintu bijyanye ni- n'ubushomeri buri mu gihugu cyacu ubushomeri reka ntasinkurogoye sinibanga emile ufite imyaka ingahe emile
ndafite imyaka shika ku mirongo itatu mirongo itatu uri umugabo
ntabwo ndi umugabo niho nkira ndamaze hafi imyaka ibiri ndangije kaminuza none se urigita umwana
Bo, ni umu- reka ni- reka niyite umuyabaga basi
niko imyaka mirongo itatu ushobora ariko waratoye emile ntiwatoye se perezida cyangwa mu matora ntutora
bo eh, gutora ndashobora kuba naratoye cyabure ntatoye niko Urumva, ariko ufite uburenganzira bwabyo n'ibanga ry'ibanze ni ukuri yewe ufite amategeko kugeza ku myaka ufite yakwemerera kuba watora
ego ego kuva ku myaka umenga ntihenze cumi n'umunani umuntu ararekuriwe gutora.
ntiwumva reka duhere kuri cumi n'umunani rero kugera kuri mirongo itatu hashize imyaka cumi n'ibiri urumva ko kuva muri bibiri na gatanu cyangwa na gatandatu wari ufite imyaka yuzuye ushobora kuba wakwihitiramo abayobozi none ku myaka mirongo itatu uri umugabo
nibyo mu bisanzwe nyakubahwa mu binyamakuru nko ku myaka nari mfise jewe ndavye aba ni nko mu bihugu nk'ibyo bihugu byanyu byateye imbere imba ndi mu bana barenze babiri Mm, yego birumvikana ariko urabona kubera eh, kubera ibintu bijyanye na- n'ubukene bw'igihugu eh, nta development ihari nta buzi kugira umuntu yisunganira yubaka urugo akora imirimo itandukanye yoteza imbere urugo umva n'ikibazo gikomeye ariko icyizere cyo kirahari icyizere kirahari kirahari ibintu- ibi- watangiye uvuga ko uri mu gisagara cya bujumbura kandi wavuze uteye ko bahazi abantu abenshi ntabwo bahazi ariko uko mpabona uko mvugana n'abantu bakambwira uko hifashe nawe ikora kure nibyo navuga mu kanya uvugane n'abantu urebe ukuntu wasoma ibintu byaguteza imbere ntabwo byoroshye ariko aya ni ama- ndabivugisha amagambo ariko ntabwo byoroshye ariko nawe imyaka ufiteho urafite ufite ibyiyumviro bitandukanye cyangwa se biteye imbere hari ukuntu utekereza koresha ubushobozi wagira urebe ko aho mu gisagara cya bujumbura ikintu cyaguteza imbere sinavuga ngo ni iki sinavuga ngo ni kiriya ariko wishakishe muri makeya wishakishe nicyo navuga naho nk'uko bivuga ibibazo biri mu burundi kimwe no mu bindi bihugu ku isi ni ibibazo biri mu bihugu byinshi bitaratera imbere mu majyambere bisaba kwishakisha ku buryo burambuye bisaba gutekereza kurusha uko umuntu usanzwe atekereza kugira ngo ubashe kugera ku mugambi waguteza imbere ugateza n'imbere ababanyi n'abaturanyi komera cyane Urakoze cyane munyamakuru tuzongera tubiganireho emile nta kibazo tuzabiganiraho reka tonya nanzura munyamakuru ihangane gato nzaguha ijambo ubutaha tuzaguha ijambo ubutaha hari abandi bategereje kuri telefone kandi isaha iri hafi kugera reka nkwifurize wikendi nziza kandi ubwo butangiye umwaka mushya muhire tuzakomeza tubiganireho ku buryo burambuye urakoze cyane emile emile bworo turagushimiye cyane namwe wakomeje kutwumva mbibutse ko mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro murisanga turaganira namwe aho muri hose turaganira n'abantu b'ingeri zose b'imyaka yose ari abagabo ari abagore abashingantahe abakenyezi abigeme urwaruka aho muri hose ariko abagore n'abakenyezi ntabwo urimo kuva mu kiganiro cyacu muri hehe namwe nimuze uyu munsi ku wa gatandatu birumvikana ko imirimo ni myinshi mu rugo hirya no hino ibibazo by'abana ariko se kuganira ni ngombwa kuri telefone hari uwitwa sidiya sidiya uratwumva neza sidiya uratwumva kuri telefone kuri telefone hari uwari udutelefone yitwa sidiya kuri nimero yacu ya watsapu ariko ntabwo arimo kuboneka niba usaba twumva neza ko nimero yacu ya watsapu ni rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe ntacyo sidiya turagarukaho mu kanya ariko ndabona mahoro nawe ari kuri telefone mahoro uherereye hehe
ndi mu burasirazuba bw'amajyepfo y'u rwanda ha, mu burasirazuba bw'amajyepfo y'u rwanda
Yego.
none abatumva neza aho hariho ni mu kahe karere ni ku wuhe murenge ni mu yihe ntara mahoro Ah, ni mu karere ka bugesera ah, mu murenge wa nyamata i nyamata mu karere ka bugesera birumvikana neza kurushaho noneho dufite iminota mikeya cyane mahoro tubwire kuri wa gatandatu amakuru y'aho mu bugesera
hano mu bugesera amakuru ni meza nubwo imvura ari nyinshi cyane iri kuva cyane ariko ni amahoro imvura nayo ni nziza tu- abantu bari bayikeneye aho mu bugesera kandi ntabwo ari kenshi ihagwa
Eh, cyane rwose ko izuba ari niryo rihakunze cyane nta hantu hakunze kurangwa n'izuba cyane ariko twari twagize amahirwe imvura irimo iragwa cyane imaze nk'isaha yose iri kuva uyu munsi ni isabato rero ubwo ni ugushima rwose
cyane rwose no gushima imana itumye iduha kano kavura kuko kari gakenewe cyane ye noneho igitekerezo cyawe mahoro
Ah, igitekerezo nari mfite no- ni ku bijyanye no no ku ishuri cyane ko ama- na- mwe- igihe cyo gutangira cy'ishuri cyageze nk'uko mwabivugaga yego
ariko nk'abantu twarangije kwiga uh, mu- mu wa gatandatu wisumbuye dukeneye kujya kaminuza nk'abantu tuba duherereye mu bice by'ibyaro bya- byagiye bi- bigenda bitugora cyane kugira ngo umuntu azabe yajya kwiga kaminuza ku buhe buryo Ubwo bibagora
Uku- bitewe n'uko twebwe inaha mu buryo byo kwiga umuntu yiga akurikije ngo icyiciro arimo ku bijyanye no kwiga kaminuza bakurikiza ibyiciro bimwe byo kwivurizaho by'ubudehe Eh, reka tugufa reka tuguhereho dutelefonnye mahoro wese ikibazo cyawe wumva ufite kugira ngo ntubashe kwiga kaminuza kandi ndumva neza mu ngamba no mu mabwiriza leta y'u rwanda yatanze hakurikije ibyiciro by'ubudehe ni uko buri munyarwanda ashobora kuba yakwiga kaminuza birumvikana bishingiye ku mategeko eh, n'ibyo eh, hari eh, minisiteri y'uburezi isaba ariko nanone bite- bihere- bishingiye ku bushobozi bw'umuntu ku giti cye wowe ikibazo cyawe ufite ni ikihe
ku kibazo ikibazo mfite ni uko icyo gihe mu bintu bijyanye n'ubudehe nyine nka twavuze icyo dusanga turi mu cyiciro cy'u- cya gatatu ni cya kindi cy'abantu baba bishoboye cyane
yego
rero usanga bigoye cyane kugira ngo uzabone amafaranga yo kujya kwiga kaminuza kandi mu by'ukuri iyo umuntu ari a- atari adafite ikintu kigaragara ni bya byo kuba barakubonye wenda umeze neza kugira ngo ntabwo byabaga biciye mu mucyo kugira ngo ube bagushyira mu cyiciro cya gatatu cy'abantu bakize usanga rero nk'abantu bahise ba- bashyiramo twabaye no kujurira nyine ntibikunda kugira ngo ube wajurira kugira ngo bagushyire mu cyiciro gikuru cya cya kabiri gishobora gutuma wiga kaminuza utishyuye menshi
yego
rero biragoye cyane sinzi uburyo ki ba leta yatufasha ikatuvuganira kugira ngo natwe turi muri icyo cyiciro wenda babe badinda badushyire muri icyo cyiciro cya kabiri cyangwa se nk'abantu bari mu byaro tudafite uko tumeze wenda bazabe uburyo ki ba- batworohereza ku bijyanye no kwiga kugira ngo tube- tubashe kuba twakwiga kaminuza kuko kugira ngo muri iki gihe umuntu wese agira uko ameze ari uko ari kwiga kaminuza birumvikana rwose mahoro ndagushimiye cyane kandi igitekerezo cyawe kijyanye ni- nu- n'ubushobozi buke ku bantu bari mu byiciro by'ubudehe runaka kuba batabasha kwiga kaminuza ni igitekerezo ni ikibazo twavuzeho kenshi mu biganiro byacu kandi n'ubundi tuzagikomeza tukiganireho icy'ingenzi ni uko numva ko ababishinzwe abagomba gukemura ikibazo abagomba kubumva cyane kugira ngo imibereho yanyu imibereho y'abanyarwanda aho bari ibashe gutera imbere ibashe kumera neza bagombye kugikemura tuzabiganiraho nta kibazo mu bihe biri imbere icyo dushinzwe ni ukugira ngo tubimenyekanishe ababishinzwe babyumve ku buryo burambuye urakoze cyane Ndagu- ndagushimye cyane Etienne Karekezi kandi muzakomeze turabakunda cyane hano mu Rwanda turabakunda natwe turabakunda rwose umwaka mushya muhire kandi
kuri twese kuri twese ndetse n'abanyarwanda bose n'abarundi ndetse ku isi hose abatwumviriza mbifurije umwaka mushya muhire w'amahoro Eh, turagushimiye nawe cyane mwese abatwumva muri uyu mwanya nkomeje kubifuriza umwaka mushya muhire ni wikendi ya mbere y'umwaka turacyari mu minsi mikuru hano kuri radiyo ijwi ry'amerika turabaha ijambo harimo n'umuziki harimo ibitekerezo ariko hanini turagira ngo twumve ingamba eh, mushobora kuba mufite muri uyu mwaka mushya utangiye hari ibibazo hari utubazo ariko hari n'ibisubizo hari n'ubushake mu nzego zinyuranye sidi yagarutse kuri telefone gato sinzi ko tukimufite kuri telefone sidi ya- uratwumva neza
Eh, ndabumva neza twari tukubuze cyangwa se wari uducitse ari wowe Ariko- umurongo wari ubaye nabi aha nta kibazo noneho turimo turasoza hafi hafi hafi ufite gatoya amasomo na make tubwire vuba vuba icyiyumviro igitekerezo cyawe
icyerekezo cyanjye igitekerezo cyawe cyangwa icyiyumviro cyawe cyangwa n'icyerekezo
Eh, jewe nditwa siriya fuguru Aha.
ndi ahantu hitwa kagezi kibondo ndi umuha-
yego muri tanzania Eh, aha komera cyane Eh.
kandi kazi
mpora ndabumva nyine keshi keshi iriya cyo nagomba jewe kuvuga ndumva gusa iriya ururi- ururimi rwanyu rw'iki- rw'ikinyarwanda ko twumvana neza jewe ngamba igiha nawe turakumva ariko
Eh.
turakumva cyane ijana ku ijana rwose gatanu kuri gatanu
Ah, umwaka mushya muhiye kandi
sawa sawa aha nta kibazo rero ubwo reka duhagararire ahangaha sida nta kibazo tubonye telefoni zawe aho muri tanzania mu biganiro byacu bitaha arejo ku cyumweru ku munsi wa mungu arejo bundi ku wa mbere tuzaguha ijambo tuganire ikiganiro muri sanga ni buri munsi ku wa mbere kugera ku cyumweru mbibutse ni uguhera isaa kumi kugera saa kumi n'imwe z'igicamunsi ku masaha nyuma ya saa sita mwese rero muba mutumiwe ku ijwi ry'amerika kugira ngo mutange ibyiyumviro byanyu icyo tugamije ni ukuganira cyane muri uyu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani hari ibibazo hari utubazo ariko nanone hari ubushake n'ibisubizo reka tubishakire hamwe tuganira kuri mikoro hano i washington dc mwari kumwe nanjye etienne karekezi nongere mbashimira mbifuriza wikendi nziza aho muri mwese mwumva ijwi ry'amerika
VOA Afrique.